all right my people now welcome back onto this channel no be some more something still on the matter yoruba nation no going back exactly waiting they be exactly waiting the people them they talk about it now this one will be say they reach us oh. all these uh, these uh, agitators will be say then arrest <laughs> for invading the oyo state um, office for the secretariat of the oyo state governor will be say they arrest this these people dem don come outside dem come dey talk say like this. Say like this. o say united nations ecowas recognize dem <laughs> no be small something o dem say dem recognize dem o oh, say dem no dey even dey regret anything wey be say dem do unto say this thing wey be say dem do e dey inside paper <laughs> my brother my sister na the news wey be say dey reach us now be dis So now onto dis next level one of yoruba nation agitators arrested now one of the pipo wey be say dey arrest dat day wen dem come dey interview am dey ask am plenty plenty questions. e come say well di truth be say hmm as e be so him no dey regret anything wey be say him do him <laughs> name dem no give us the name of the person but eh, na wetin him dey talk say him no dey regret anything wey be say him do Say, sake of say united nations and di ecowas dem dey support dem say dem be their backbone and dem don give dem paper say make dem go occupy <laughs> my brother my sister i con dey think something if oh, united nations the whole united nations want support una say dem no go send message to your government the government okay the uh, incumbent government wey dey there dem no go send a message to dem say ccc o oh, make una pack una load o oh. say another pipo wey get di country we don back dem up make dem go there make una leave seat for dem at least dem go be some arrangement no be by force so the way wey me i dey see this thing eh <laughs> na only god na him go help dis pipo why una go dey lie like this? Eh? why una go dey lie well no be problem anyway as e dey go according to wetin dem write for here dem say one of those agitators wey be say dem arrest wey be say dem go invade the oyo state office hmm, no be small thing for ibadan wey dem go invade regret di government secretariat one of them come I say no regret any action We be say in do and this thing no be treasonable at all at all according to waiting the boy they talking. well according to the news agency of nigeria unto this one this suspect whose name was not given argued that the action of the agitators was legal and that their sponsors had documents stating that the UN and then ECOWAS has given recognition to Yoruba nation's existence okay now so then talk for here Well, another suspect can say like this like this o wetin make am actually do this thing na because of the promise wey dem promise dem This one no even come outside come talk say e no regret im action meaning this one dey regret im action because according to this one like say na the woman wey dey among dem na im be this one This one say hmm like this, like this. o im no regret im action at all at all That one don talk That one but this woman come say eh wetin happen be say eh. na because of wetin dem promise am Uh, say na because dem promise am say dem promise am good job and uh, dem promise am good condition of living in yoruba nation uh, so that uh, if yoruba nation don come to reality oh yeah say if yoruba nation don come to reality so im go enjoy so dem don promise am all those good good things na him make this one the woman wey dey inside dem na him make that one join so na e become be like say na different thing dem dem even tell dem na different thing dem believe that one wey first come outside say he no regret him action but this one dey talk like person wey regret him action say now if no be say dem promise am meaning dem lie for am say him life go better if him go unto this journey wey be say dem come catch dem well meanwhile a statement by di yoruba nation group emeritus professor adebanji akintoye ade however said that di democratic republic of di yoruba a group under mrs dupe onitiri abiola which claimed responsibility for di attack had no connection with the yoruba nation organization in any way so now if dem dey talk say yoruba nation make una know say this one this other one wey be say then go invade the sectariat. Where dem dey tell us say united nations know about uh, all those ones it say their home. Now the democratic republic of the yoruba Now im be their own but uh, for the uh, professor banji akintoye and uh, di popular chief sunday it igbowo also those ones their own Now the uh, yoruba nation Now them be yoruba nation say make anybody no do that mistake Oh, na wetin professor banji akintoye na wetin him talk. be that unto this one Yeah. so according to the news wey dey reach also now dem come say but the commissioner of police in oyo state mr adebola amuzati him paraded di 21 of the agitators arrested before newsmen in ibadan on that monday The thing happun on dem eh, invade the office on on saturday yes na in dey come im dis uh, eh, commissioner of police come talk wetin im talk on monday and according to wetin im talk say di oyo state eh, police command police in uh, oyo state are on di trail of uh, sponsors of dis pipo yes who invaded di government secretariat in ibadan on saturday now shebi una dey hear wetin dey happen dey say police dey find the people wey be say dey sponsor dem now these people don come outside dey come talk say na united nations dey sponsor dem say uh, even uh, ecowas know about dem <laughs> ecowas know about dem who be the chairman of ecowas She no be the president of nigeria president tinubu na im be di ecowas so why president tinubu no come know no come receive letter no come receive letter about uh, this uh, this uh, their lie wey dem dey lie because now dem say uh, eh, ecowas you know about am say now as ecowas you know about am why una come dey drag the president. <laughs> my brother my sister no be small something No, we need to understand wetin these people dey try tell us. Eh? now according to wetin happen di agitators invaded di oyo state house of assembly complex located inside di secretariat and dem come hoist their flag dem put their own flag there in an attempt to take over the assembly my brother my sister if you know constitution well well anybody wey dey do this kind thing wetin dem dey do dem wetin dey happen to them. wetin dem dey call this kind thing na im dem dey call treasonable felony and uh, the result the consequences the punishment wey dem go give that kind person na wetin shebi you know am um, oh you no know am um, ah the punishment na make dem kpai the people now yes now dem go kpai everybody wey be say involve na the punishment as far as nigeria constitution is concerned my brother my sister no let anybody lie for you ẹ má ṣe jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kan kó yín lómi ọbẹ̀ lọ kan fi búrẹ́dì kó yín lómi ọbẹ̀ lọ pé àwọn united nations wọ́n mọ̀ ń pa wọn irọ́ ni abẹ́gì irọ́ ńlá irọ́ ni this thing wey be say dem do so my brother my sister <laughs> no get am twisted o. Oh. Now, so so lie Now you will see this world It no feel possible now make united nations know about this thing and the united nations no can inform the president of ecowas wey dem say dem know about am okay make we even forget the president of ecowas why the united nations no come in, uh, inform the president of the country wey be say this yoruba nation wan separate from <laughs> well no be yoruba nation sha dem don tell us say na this ones dem be democratic republic of the yoruba okay at least uh, even if dem be democratic republic of the yoruba the president wey dey the country suppose dey aware dem suppose tell am say see o oh, those people make una give dem space ẹ eh, ẹ eh, bìlà fún wọn ẹ eh, fún wọn láàyè jẹ́ kàn ṣe nǹkan tán fẹ́ ṣe you understand that kind thing but we no hear anything Ah, gbọ́ nǹkan <laughs> president gan ò gbọ́ nǹkan kan lórí rẹ̀ ta ló wá ń tọ́ra rẹ̀ nínú gbogbo yín president ìlú gan kò gbọ́ nǹkan <laughs> my brother my even the president no hear anything no about wetin dem dey talk. Eh so now who come dey deceive who well dis pipo dem don come outside dem don come dey talk say like dis like dis so all dis pipo wey be all di pipo wey be say dey carry uh, all dis news against dem or say dem go drag dem me i no come understand di kind drag wey dem wan drag dem because as dis thing be so everybody know say according to constitution you must do di needful even the real yoruba nation agitators on their own part we know wetin dey sup <laughs> these people don come outside on their own say like this like this so even themselves dem no like wetin dey happen but dem go use brain to say we wan separate no be fight now you come come from nowhere come say you come carry ibon you carry ada you carry okay wetin happen say na so united nations wan take support to this kind thing no no no no no we no believe that one yes yeah, oh, so we no believe that one. Um, Well, meanwhile, according to wetin happen, they say Amzat recalled that a member of Ametokun Corps, the security network of the state in the southwest, was injured during the invasion just as one of the agitators who resisted arrest got injured in a gun duel with the police. Okay, now he stressed that uh, police were not aware of any buying during the incident. Well, on Saturday at uh, about 8:55 a.m., information was received that some men dressed in a military-like camouflage and then armed with pump-action semi-automatic rifles were sighted on motorcycle around the Olomi and then moving into Ibadan at about 9:15 a.m. Okay, yes. Yeah, so now the news will be say it don't reach us now. Be this make all of una make una come reason this thing That boy wey be say the interview come outside say e no regret any of im action because di united nations e dey aware of wetin dem do no be small something o <laughs> now you wan tell me say a whole united nation go come hear all dis things eh? go know about this kind thing e no go inform the president of the nigeria wey be say dem wan separate from <laughs> my brother, my sister, we need to have a good rethinking. And then they wan do this kind thing, they will come support them, make them go carry Ibon, make them carry Ada, make them carry Oko, make them carry Lebe and everything. So that waiting they happen, waiting will happen. Shey na so they take dey collect the nation. I beg you, make everybody talk to where this matter they come from. Make we clear ourselves the because we don't talk am and we know say the people gangan wey get this this movement the yoruba nation gangan wey get this movement you think say dem dey like to suffer. you think say they like the suffering as it be no now they no like him. but as it don't be like that, it no be by force Then take the collect them. now, waiting we they talk about that. and then now they don't tell us say united nations na im push the meaning Now they talk say now united nations support on make a carry all those things eh. make a go invading people office eh. ah now wow many things they happen Shall well my brother my sister Now so we see am to this next level Now so if they enter our table where i say make make a let on know waiting the people then still they talk about until this matter well oh, until i come on away next time i beg you make you remember to subscribe to this channel make you try to subscribe make you share make you like it make for the go viral make everybody they hear the truth where they come out of ni isheju schedule all right now so it come here until i come on away next time i say on a bye for now